ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abadepite cumi na barindwi batuwe mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika demokarasi ya kongo barasaba umukuru w'igihugu felix antoine cisekedi ko bagishwa inama ku migendekere ya gahunda yo kugarura amahoro mu karere amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore muri kivu ya ruguru aravuga ko abarenga ijana bafashwe ku ngufu muri teritwari ya rucuru gufata abagore ku ngufu vyori igomba kwamaganwa ndasa amahanga yuko ibi bintu amahanga bihagurukira kandi agafatira ibyemezo abantu bagahanwa abantu bamara guhanwa n'abandi batekereza gukora ibyo bintu nabo bagira ubwoba kuko bati uko bahanyeme ventura ko yakoze ibi ngibi natwe nitubikora natwe tugira ingaruka angelique nyirasafari umwe mu bahagarariye amashyirahamwe arengera abagore mu ntara ya kivu ya ruguru aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho ndagize mwiriwe veniste turahera mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru ava mu baba mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze byo ku munsi wa kabiri ko abaroberi b'umuhari eme mirongo ibiri na gatatu babandanije kurwana mu buseruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi wa kabiri niho babwirizwa gutangura kuva mu birindiro bifatiye nk'uko byari mu mugambi w'akarere ku itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri abakuru b'ibihugu bya eyase basabye imihari yose yitwaje ibigwanisho kuva mu bice yafashe biri mu buseruko bwa kongo hatarenze itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi twinjiyemo kwa gatatu uko kuva mu birindiro barimwo kuzokorwa mu mice itatu uwa mbere wategerezwa gutangura ejo ku itariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwa kabiri ariko abaroberi ba eme mirongo ibiri na gatatu barabandanije imigwano mu ntara ya kivu y'uburaruko ku munsi wa mbere uwo muhari warafashe igisagara ca mweso kiri ku birometero hafi ijana vya goma umugwa mukuru w'iyo ntara umutegetsi wo mu bajejwe umutekano atashimye ko amazina yiwe amenyekana yavuze ko gutana mu mitwe na m mirongo ibiri na gatatu kwabandanije ejo ku munsi wa kabiri hafi ku birometero mirongo itatu mu burengero bwa goma
washington ijwi ry'amerika ayavugwa hanze y'umugabane wa afurika abategetsi b'abatalibani muri afghanistan bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abenegihugu babo mirongo umunani barimwo abagore n'abana bapfuye muri iyi ndwi igihe ubwato barimwo bwazama mu mazi bageze ku nkengera z'ubutaliyano abatabara bamaze kwemeza abantu bashika mirongo itandatu na bane bapfuye hamwe n'abandi mirongo umunani batabawe inyuma y'aho ubwato bw'imbaho bwari butwaye abimukira amajana bwibira hafi ya kalaburiya igisagara cyo mu butaliyano abategetsi bahagarariye ibikorwa by'ubutabazi bafise ubwoba ko ibitigiri by'abapfuye bishobora kubandanya biduga eka n'igihugu kibanyi pakisitani naco nyene ejo kuwa kabiri caremeye ko babiri mu banyagihugu baco bapfuye abandi cumi n'indwi bararokoka abarokotse bagereranya ko abantu bari hagati y'ijana na mirongo itanu n'amajana abiri benshi bamuka muri pakisitani na afghanisitani bari muri ubwo bwato amerika n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi biri mu nzira yo gufata irani nk'igihugu kibangamiye umutekano ku isi ibi bihugu bigabisha ko irani iriko irarushiriza kwiyunga n'uburusiya no gukorera hamwe mu ntambara ku gihugu cya ukraine icegera cy'umushikiranganji wo kwivuna abansi muri amerika dana straur yavuze ejo kuwa kabiri ko ubu bigaragara ko irani itari intambamyi gusa mu karere irimwo ariko no ku rwego rw'isi yavuze ko bikwiye kwitegwa k'ubuhinga bw'intambara irani iriko iriga no gukoresha muri Ukraine ishobora kuzobuhindukiriza ku bihugu vyo mu karere k'ubuseruko bwo hagati uwo mutegetsi w'umushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika abaye uwundi mutegetsi wo mu rwego rwo hejuru muri amerika ashikirije amakenga ku gufatanya hagati y'uburusiya na irani urakoze aloyizi bigirimana nongereho ko muri nigeria umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi bola tinubu ariwe watangajwe ko yatsinze amatora mukuru w'igihugu yagize amajwi mirongo itatu na rindwi ku ijana wo bari bahanganye ati ku abubakar yagize makumyabiri n'icyenda ku ijana uwa gatatu ni peter obi wagize makumyabiri n'atanu ku ijana obi na abubakar batangaje ko ayo matora yaranzwe n'uburiganya bagasaba ko yasubirwamo bola tinubu w'imyaka mirongo irindwi ni umwe mu banyapolitiki bakize cyane muri nigeria yiyamamaje ashyira imbere imihigo yesheje yubaka umujyi wa lagos yabereye mburamatare mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu ve wa akadomo kwama no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abadepite cumi na bane batuwe mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo bandikiye umukuru w'igihugu felix antoine tshisekedi bamusaba ko abadepite batowe ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu bagishwa inama ku migendekere ya gahunda yo kugarura amahoro mu karere mu ibaruwa ifunguye bashyize ahagaragara kuri uyu wa kabiri barasaba kandi ko hasuzumwa impamvu nyazo zatumye imitwe ya fdlr na adf ikomeza kuba muri kongo ibyo byarangira igasubizwa mu bihugu ikomokamo izo ntumwa za rubanda ziravuga kandi ko zifuza ko imihanda yafunzwe yafungurwa mu duce twose tuberamo intambara goma rucurukanyabayonga goma kicanga goma masisi warikari hakongerwaho n'indi mihanda yo kugeza imfashanyo ku baturage bayikeneye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore muri kivu ya ruguru aravuga ko abarenga ijana bafashwe ku ngufu muri teritwari ya rucuru mu gihe kingana n'amezi ane mu duce tuyobowe n'umutwe w'inyeshyamba wa m makumyabiri na gatatu inkuru irambuye jimi shukrani bakomera iyi raporo y'izimpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru ije hashyize icyumweru kimwe umuryango wa minisitiri interinasiyonari nawe ushyize ahagaragara indi raporo ishinja umutwe w'inyeshyamba we makumyabiri na gatatu ubwicanyi no gufata ku ngufu abagore mirongo itandatu na batandatu mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uwo muryango ugaragaza ko ibyo byaha byakorewe mu duce twa kishishe umujyi muto uherereye nko mu birometero ijana mu majyaruguru y'umujyi wa goma amakuru yakusanijwe na amnesty international avuga ko ibyo byakorwaga nk'uburyo bwo guhana no gutesha agaciro abasivile bakekwa ko bashyigikiye imitwe itwaje intwaro bahanganye irimo fdlr umutwe utavuga rumwe na leta y'u rwanda ndetse na mayimayi uretse iyi raporo ya amnesty international amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera mu ntara y'ikivu ya ruguru avuga ko abarwanyi b'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bagenda bakora ibikorwa by'urugomo mu duce bafashe iyi raporo yasohowe tariki makumyabiri n'irindwi z'ukwezi kwa kabiri hano mu mujyi wa goma muri kivu ya ruguru muri iyi raporo yashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'abagore bafatanyije na za sosiyete sivile mu ntara bavuga ko abagore barenga ijana aribo bamaze gufatwa ku ngufu muri teritwari ya rucuru gusa iyi mibare igaragaza ko kuva aho emu makumyabiri na gatatu yuburiye imirwano mu burasirazuba bwa kongo abagore barenga ijana mirongo inani na batanu bamaze kwicwa muri iyo teritwari uduce twibasiwe cyane bavuga ko ari kishishe bunagana jomba kinyandonyi kiwanja bambo ndetse na gurupema ya rugari twose turi muri iyo teritwari ahandi ni muri grupema ya bukombo iri muri sheferi ya bwito ko abagore bafatwa ku ngufu bigakurikizwa kwicwa na emu makumyabiri na gatatu mu gace ka gashavu niho hakunze kugaragara ibikorwa nk'ibyo nk'uko iyo raporo yabivuga angelique nyirasafari ni umwe mu bagore bahagarariye amashyirahamwe mu ntara ya kivu ya ruguru avuga ko ibi ari ukutubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi ko ari bimwe mu byaha by'intambara arasaba imiryango mpuzamahanga gufatira ibyemezo uwo ari we wese ukekwaho gukora ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane muri ibi bihe by'intambara mu burasirazuba bwa kongo raporo irahari ndumva raporo ari iy'ukuri tuba kubyamagana cyane kirimi kontorori manite gufata abagore ku ngufu viyori igomba kwamaganwa ndasa amahanga yuko ibi bintu amahanga bihagurukira kandi agafatira ibye- ibyemezo abantu bagahanwa abantu bamara guhanwa n'abandi ba- batekereza gukora ibyo bintu nabo bagira ubwoba kuko bavuga bati uko bahanyemo iventura ko yakoze ibi ngibi natwe nitubikora natwe twagira ingaruka raporo irahari bahanwe bahanwe iby'urugero Emmanuel Ngaruye Muhozi ni umudepite watowe n'abaturage bo muri teritwari ya Rucuru ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru n'abashinjaye mu makumyabiri na gatatu kuba ari ikora ibikorwa by'urugomo no gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bato batarengeje imyaka cumi n'umunane asaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo icyo twasaba nta n'umwe twagisaba ni perezida w'igihugu Tshisekedi ukwiriye kudukuramo akangaratete kuko niwe perezida w'igihugu kandi ntagumirize gushyira amaso hanze amenye yuko we n'abaturage be aribo twewe twese twishyize hamwe dufite imbaraga zo gusunika zo gukura ababicanyi mu gihugu cyacu tukabasubiza iyo baturutse ku rundi ruhande ubuyobozi bwa emu makumyabiri na gatatu butera utwatsi bivugwa n'aya mashyirahamwe akorera mu ntara ya kivu ya ruguru majoro wilingoma umuvugizi wa gisirikare wa emu makumyabiri na gatatu avuga ko aho bayoboye bubaha uburenganzira bwa muntu avuga ko ingabo za leta zifatanya na nyatura n'indi mitwe yitwaje intwaro mu kwica no gusahura imitungo y'abaturage Nous, l'armée révolutionnaire congolaise, nous avons fait 4 ans twebwe M23 twabaye mu nkambi zo muri Uganda imyaka ine yose kandi aho twabaga hari abakobwa beza b'abanyankole ariko nta na rimwe leta ya Uganda yigeze idushinja gufata ku ngufu abaturage babo cyane cyane abo bakobwa birasekeje cyane iyo leta ya Kinshasa ihishira ibikorwa bibi bya FARDC na Nyatura Mai Mai na PSLS kuko aribo barimo gufata ku ngufu abo bakobwa bose ariko byose ikabihigikira kuri M23 aho turabihakanye cyane rwose twebwe ahantu turi tubana neza n'abaturage kuko twebwe umuturage ni umwami ntabyo rero twakora tutari kumwe n'abaturage ibyo bavuga ni ukubeshya cyane gutereye aho emuventura ntitwakwigera na rimwe dufata ku ngufu abagore Mais c'est faux et absurde. Le M23 ne peut annoquer qu'à violer des femmes, messieurs.
ubwo twashakaga kumenya icyo ubuyobozi bwa kongo buvuga ku byo mu makumyabiri na gatatu ihakana ntibyadukundiye twagerageje no gushaka bamwe mu bahagarariye imitwe ishinjwa na makumyabiri na gatatu ku bifatanya na leta ya kongo ariko nabyo ntibyadushobokeye jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
leta y'u rwanda yihaye imyaka ibiri yo kurwanya igwingira mu bana minisiteri y'ubuzima ivuga ko umwana umwe kuri batatu mu rwanda aba agwingiye kigali asumutakabuye mu nama y'igihugu y'umushyikirano yasojwe i kigali kuri uyu wa kabiri minisiteri y'ubuzima mu rwanda yagaragaje ko ikibazo cy'igwingira ry'abana gi- gikwira imbaraga nyinshi zitandukanye kuko ari kimwe mu bihangayikishije igihugu minisitiri w'ubuzima sabin nsanzimana yabwiye abitabiriye iyi nama ya cumi n'umunani ko nk'abashinzwe ubuzima ikibazo cy'abana bagwingira bakibona nk'indwara ndetse nk'icyorezo icya mbere ni ikibazo cy'igwingira ry'abana bato iyo turebye ko umwana urengeje imyaka ibiri yaragwingiye nta garuriro ahubwo nyuma akazagira n'ibibazo by'izi ndwara zitandura kurusha abataragwingiye kuko aba ashaka kurya umubiri we uba ushaka gufata ibyo utabonye ariko ntibishobora gukuza igihe yatakaje aba bana nibo bazaba ari abayobozi b'ejo b'igihugu cyacu niyo mpamvu tugomba eh, kubarindira igwingira hakiri kare uyu munsi umwana umwe kuri batatu aragwingiye mu rwanda Tu- tugiye gukora ibintu navuga ko imyaka ibiri idasanzwe yo, yo kurwanya eh, igwingira uyu muyobozi avuga ko igwingira ry'abana riterwa ahanini n'indyo ituzuye inzoka abana bakura mu mazi yanduye banywa cyangwa batekesha ibyo kurya ndetse n'ibibazo abana bagira kubera amakimbirane aba hafi yabo ubwonko bw'umwana ntibwihanganire ibintu bibi bibubuza kwisanzura minisitiri nsanzimana yemera ko umusaruro wo kurwanya igwingira mu bana utagenze neza kuko mu myaka icumi ryagabanutseho gatanu ku ijana gusa ikibazo cy'igwingira ry'abana umukuru w'igihugu paul kagame yakigarutseho muri iyi nama y'umushyikirano avuga ko imikorere mibi ya bamwe mu bayobozi ari idindiza iterambere ry'igihugu akabona abana bamwe baragwingiye abayobozi bashishe abana abana bacu bamwe bagwingira duhora tuvuga buri munsi buri munsi ariko mwebwe muri aho murashishe murashisha abana b'abanyarwanda umubare nk'uriya bagapfa murashisha mu biki abana abantu bari aho barwaye bwaki urashisha mu biki mpamvu mudahaguruka mugakora ibigomba gukorwa kandi ko bizwi kugira ngo abana b'abanyarwanda nabwo murashaka izina hari izina mu kugira abana barwaye bwaki kubera ko mudakora ibyo mukwiriye kuba mukora murashaka kumenyekana ku isi ko muri abantu abayobozi bashishe ariko abafite abana barwaye bwaki ikibazo cy'indwara zitandura nacyo cyagaragajwe nk'ikigoye mu rwanda minisitiri w'ubuzima yagaragaje ko izi ndwara zasimbuye izari zisanzwe zihitana abanyarwanda benshi zirimo malariya turi kubona kwa muganga ko indwara zitandura iz'umutima na diyabete na kanseri ubu nizo ziza ku mwanya wa mbere mu biri guhitana abanyarwanda uyu munsi nifashishije nk'imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo gishinzwe ubuzima rbc umwaka ushize twabonye nk'indwara y'umuvuduko w'amaraso ukabije yazamutse iva kuri cumi na gatanu ku ijana igera kuri cumi na karindwi ku ijana mu myaka ibiri gusa indwara za kanseri nazo ubu turabarura hafi kanseri ibihumbi icumi turabona benshi bari ku byiciro bibiri bya nyuma izi ndwara zitandura zigira umwihariko ko uwo zifashe ahita yiheba kuko zitagira umuti hakiyongeraho ko zikenesha umuryango uyu mubyeyi utuye mu mujyi wa kigali yabibwira ijwi rya amerika ko uburwayi bwa kanseri bwamusize iheruheru urumva nkimara kumenya ko ari kanseri nahise numva nsezeye ku isi numva ndiyanze nkimara kumva igisubizo ubwo iyo nagendaga umutware namusize mu rugo yahitaga nkurikirana akambaza kuri telefone bimeze bite ndangije naramusubije n'ikiniga cyinshi ndamubwira nti ni kanseri ni kanseri urabyumva ururimi ntirwasohokaga mu kanwa byari amarira gusa kuko sinashoboraga kurya kuvuza iriya ndwara birahenze cyane ku muntu ku giti cye uhura n'ubukene icya kabiri iyo utegeranye n'abantu uhura n'ubwigunge inama y'umushyikirano yasoje imirimo yayo kuri wa kabiri hadatangajwe imyanzuro yayivuyemo kuko izashyikirizwa abayitabiriye nk'uko byatangajwe n'abayobozi asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda metre bernard ntaganda aravuga ko icyizere cy'ubuzima bw'abanyarwanda kidashobora kuba imyaka mirongo irindwi nk'uko byavuzwe mu nama y'umushyikirano cumi n'umunani yashoje imirimo yayo kuri uyu wa kabiri yabibwiye mugenzi wacu tim harisi ishimwe iki cyizere cy'imyaka mirongo irindwi bivuge bishimangire adashize amanga none u rwanda nta n'ubwo kiri mu gihugu byateye imbere yewe nta n'ubwo u rwanda ruri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ahubwo u rwanda ruracyari igihugu kikiri mu nzira igana ku majyambere icyo ni icya mbere icya kabiri u rwanda tuzi neza ko ruri mu bihugu makumyabiri na bitanu ku isi bikennye none ngo biriya bintu bavuga ngo ikintu cy'ubuzima n'imyaka mirongo irindwi ntabwo ari byo u rwanda tuzi ko ari igihugu gitunzwe n'ifasha u rwanda tuzi u rwanda tubona ni igihugu usanga hari ikibazo cy'ubushomeri none abo bashomeri bari mu rwanda nibo bafite icyizere cy'ubuzima bw'u rwanda kiri mu bihugu mu baturage batishimye wabonye ute umunsi wa kabiri w'inama nta kidasanzwe gihari yewe ibibera muri iyo nama y'umushyikirano uyu munsi cyangwa n'ibyabaye ejo ngenda bibona ko muri politiki ntabwo twabiha agaciro gakomeye kubera ko n'ibyaha bindi tumenyereye mu magambo make rero nta kintu kidasanzwe cyavugiwe muri iyi nama ari ugusoza hano umunsi wa mbere ibyabaye uyu munsi kimwe n'ibyabaye ejo batangiza inama ikindi cyagarutsweho muri iyi nama y'umushyikirano ni ikibazo cy'igwingira ry'abana aho umwe kuri batatu aba afite iki kibazo iki kibazo cyo ukivugaho iki nibyo navugaga aba bantu ibintu kugenda bi- bi- ba- bisi- badashobora ibyo bavuze rimwe na rimwe kubera kugenda bahimbara imibare urabona ko bagenda binyuramo ibi ni ukwinyuramo uyu munsi baravuga ikibazo cy'igwingira barangiza ejo bavuga ko ngo icyizere cy'ubuzima mu rwanda y'imyaka mirongo ine none se icyo gihugu usanga abana barimo baragwingiye abo bana bazagira icyizere cy'ubuzima cyangwa se icyizere cy'ubuzima cyashoboka gute ntaganda ntabwo uvuga rumwe na leta reka tuvuge ko bakugishije nk'inama y'uko kino kibazo cyakemuka watangiye inama ni byiza cyane rwose ko nk'ishyaka nyura ishyaka pes imberakuri ni ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage no muri gahunda bafite niyo bazanyemera kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ikintu cya rugumbi intwari zashingiraho mu kwamamaza no kwiyamamaza n'imibereho myiza y'abaturage ni ukuvuga ngo n'icyo kibazo cy'igwingira kigomba kuza ku isonga icya mbere cyakorwa ni uko mu rwanda hagomba kuba ikintu cyitwa kuranganya neza ubukungu bw'igihugu ikindi kigomba gukorwa ni uko mu rwanda tugomba kwita ku buhinzi n'ubworozi niki usanga iyi nama itaganiriweho kandi ari ikibazo cyaba gihangayikishije abanyarwanda ikintu inama itaganiriweho kandi kinakomeye gihora kivugwa ni ibijyanye n'ubuyobozi bw'igihugu ariko ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi bwana ntaganda bernard umuyobozi w'ishyaka psc imberakuri ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasubukuye iburanisha mu rubanza ubushinjacyaha burigamo umunyemari w'umunyarwanda kabuga felicien ibyaha bya jenoside kuri uyu wa kabiri umutangabuhamya w'ubushinjacyaha yashinje kabuga guhamagarira abahutu kwishyira hamwe bakarwanya abatutsi temistokle mutijima uwo ni umutangabuhamya kabu zeru umunani gatanu watangiye ubuhamya bw'i kigali mu rwanda ahujwe n'inteko y'abacamanza ya rirahe mu buhorandi mu buryo bw'ikoranabuhanga amashusho y'uyu mutangabuhamya kimwe n'ijwi rye byari byahinduwe mu rwego rwo kumurindira umutekano mu ncamake yasomwe n'umushinjacyaha kabu zeru umunani gatanu ni umututsi warokotse jenoside w'i musave mu cyahoze ari komini rubungo mu nkengero z'umujyi wa kigali umutangabuhamya kabu zeru umunani gatanu afite byinshi ahuriyeho na kabu zeru gatanu gatatu wamubanjirije gutanga ubuhamya kuko bombi bavuga ko bari batuye i musave mbere no mu gihe jenoside yabaga aba bombi kandi bavuga ko bari abayoboke b'ishyaka peri uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko yitabiriye mitingi ni ukuvuga inama y'ishyaka mrnd yabereye i musave mu kwezi kwa kabiri kw'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane avuga ko iyo mitingi yabimburiwe n'ibikorwa byo guhohotera abatutsi bikozwe n'interahamwe kandi na nyuma yayo abatutsi bibasiwe bagakubitwa iyi mitingi kabu zeru umunani gatanu yabwiye urukiko ko yitabiriwe n'abategetsi bakomeye muri emerenide barimo na Matayo Ngirumpatse wari umuyobozi w'iryo shyaka ku rwego rw'igihugu aho niho yavuze ko umunyemari felicien kabuga yashishikarije abahutu kwishyira hamwe ntibicane bo ubwabo ahubwo bakarwanya umwanzi wabo ari we mututsi kabu zeru umunani gatanu yavuze ko iyo mitingi itari isanzwe kuko yabaye mu gihe izindi mitingi z'amashyaka zari zarahagaritswe kubera intambara akavuga ko iyi yabaye kubera impfu zikurikiranya z'abayobozi babiri b'amashyaka akomeye zari zimaze kuba bikavugwa ko bishwe n'abatutsi izo nazo akavuga ko ari urwa maritini gucyana wari umukuru w'ishyaka sederi n'urwa gatabazi feliciyani wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka psd umunyamategeko emmanuel aritite wunganira kabuga yabajije uyu mutangabuhamya itariki imitingi y'umusave yabereye kabu zeru umunani gatanu asubiza ko atayibuka amubajije igihe abo banyapolitiki bombi bapfiriye nacyo asubiza ko atakibuka uwunganira kabuga amubajije impamvu iyo mitingi yaba yarabereye i musave aho kubera mu bice abo banyapolitiki biciwemo kabu zeru umunani gatanu yasubije ko ibyo atabimenya kuko atari we wateguraga iyo nama metere manuel arititi yabajije uyu mutangabuhamya impamvu abaturage ba musave bagombaga kumenyeshwa iby'urupfu rw'abo banyapolitiki aha kabu zeru umunani gatanu yasubije ko umuyobozi ajya aho ashaka w'ibyo atabibazwa nyuma asubiza akekeranya ko byashoboka ko byakozwe kuko ariho hari abatutsi benshi uwunganira akabuga yabajije uyu mutangabuhamya niba azi umubare w'abatutsi bari musave umutangabuhamya asubiza ko awuzi kuko yigeze gukora mu bikorwa by'ibarura asubiza ko bari mirongo itatu ku ijana amubajije umubare w'abaturage ba musave y'icyo gihe kabu zeru umunani gatanu yasubije ko ari benshi atamenya umubare w'abaturage ba segiteri yose ku mvururu umutangabuhamya yavuze ko zibasiye abatutsi mbere na nyuma y'iyo mitingi uwunganira akabuga yabajije uyu mutangabuhamya uburyo abatutsi bitabiriye mitingi mu gihe bari bamaze kubona ko hari urugomo rwo kubibasira aho umutangabuhamya yasubije ko bagiye muri mitingi bibwira ko bagiye kumva ijambo ry'ihumure ko abayobozi bari bwamagana urugomo rwakozwe n'interahamwe mbere y'uko iba byaba na ngombwa babikoze bagahanwa nyamara akavuga ko ibyo nta byabaye ahubwo na nyuma hongeye kuba urundi rugomo rwibasira abatutsi mbere y'uko uyu mutangabuhamya yumvwa n'urukiko habanje ibibazo by'abacamanza kuri kabu zeru gatanu gatatu watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize aba batangabuhamya bagaragaje ukubusanya mu mvugo ku bijyanye n'intera iri hagati ya musave na kimironko kabu zeru gatanu gatatu yasubije abacamanza ko hari ibirometero biri hagati y'icyenda n'icumi ndetse ko yashoboraga kuva mu rugo hagati ya saa kumi n'imwe na saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo agiye ku isoko rya remera akagerayo isaa yine za mu gitondo nyamara kabu zeru umunani gatanu we abajijwe ikibazo nk'icyo yasubije ko ahari kaburimbo hareshyaga n'ibirometero nka birindwi naho ahandi hasigaye hakareshya na kilometero nk'eshanu kandi umuntu wihuta aho hose yashoboraga kuhagenda iminota nka mirongo itatu n'amaguru iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu ubwunganizi bwa kabuga bukomeza guhata ibibazo umutangabuhamya kabu zeru umunani gatanu urakoze temistokle mutijima hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugore bamwita nyirabarenzi yajya kuvoma akamena ikibindi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo